mwumva na radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu bewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ni umwanya w'ikiganiro murisanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha uyu munsi ni ku ndwara y'umwijima turibanda ku mwijima wo mu bwoko bwa b ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu muze muganire n'umutumirwa murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ikaze mwese cyane cyane mwe mu gifungura radiyo yanyu uyu munsi turaganira kuri hepatite b cyangwa umwijima wo mu bwoko bwa b hepatite b ni indwara iterwa na virusi ifata inyama y'umwijima iyi virusi umuntu ayandura ate yayirinda ate ese iravurwa igakira ibyo ni bimwe mu bibazo muganga ari buduheho ibisubizo nawe rero ube hafi ya radiyo yawe ubaze ibyo wifuza gusobanukirwa kuri iyi ndwara muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara muri iki kiganiro ni icyanyu ishami rya onu ryita ku buzima wems rivuga ko abantu miliyoni magana abiri mirongo itanu n'enye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri bari bafite ubwandu buhoraho bwa hepatite b kandi miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri basanganywe ubwandu bushya basanganywa ubwandu bushya buri mwaka icyo gihe muri bibiri na makumyabiri na kabiri hepatite b yahitanye abantu miliyoni imwe n'ibihumbi ijana abenshi bahitanywe n'urushwima n'ubundi burwayi bw'umwijima buzwi nka karsinoma nk'uko imibare ya oms yabigaragaje icyo twababwira ariko ni uko umwijima wo mu bwoko bwa b cyangwa hepatite b ishobora kwirindwa iyi ndwara rero nk'uko nabibabwiye niyo tuganiraho tureba ibijyanye n'ubushakashatsi buherutse gukorwa ku bijyanye na serivisi ziri mu rwanda kuri iyi ndwara n'uburyo zitabirwa umutumirwa wacu ni muganga jean damascene makuza ni umuganga akaba n'umushakashatsi ku ndwara zandura cyane cyane indwara zangiza umwijima agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu bushakashatsi bwe yagiye yibanda ku buryo izo ndwara zihagaze mu rwanda n'ahandi ku isi nko muri canada aho yiga ubungubu n'icyakorwa ngo zihashywe burundu kuri ubu akaba arimo gukora ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima yo mu bwoko bwa b aho areba uko abantu bagiye basuzumwamo iyo ndwara kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza muri bibiri makumyabiri na gatatu bagiye bahabwa ubufasha kwa muganga impamvu zituma abantu batabona serivisi nziza n'ingaruka ziboneka ku bantu babana n'agakoko gatera umwijima wo mu bwoko bwa b mu rwanda ariyo nyine hepatite b reka rero tumwakire bityo mubashe kuganira nawe musobanuze mutange inama cyangwa ibitekerezo uyu mwanya ni uwanyu twabageneye twakire rero muganga muganga jean damascene makuza uraho neza urakomeye
yego muraho murakomeye eugenia yego
n'abatwumva mbabwire ngo nishimiye kuba ndi kumwe nabo muri iki gitondo cyangwa kuri uyu mugoroba iwabo kuko hari hashize igihe kirekire ntavugana n'abantu b'iwacu rero ni iby'agatangazo uyu munsi ni iby'agatangaza kuba ndi kumwe n'abantu b'iwacu cyane cyane kandi ndi kumwe nawe kuri radiyo turimo tuvugana ndagushimiye cyane koko nk'uko ubivuze si ubwa mbere ugira uruhare mu biganiro byacu waherukaga hambere ariko rero rwose turakwakiriye tuguhaye ikaze hamwe n'abakunzi b'iyi radiyo reka rero ngo usabe muri make ubanze usobanurira abatwumva iyi ndwara ya hepatite b ariyo umwijima wo mu bwoko bwa b ni indwara ki umuntu ayandura ate yego murakoze nk'uko wari umaze kubivuga muri introduction y'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa b ni indwara imaze igihe kirekire yaravumbuwe yavumbuwe muri za mirongo itandatu dushyira mirongo itandatu na gatanu dushyira mirongo irindwi akaba ari indwara igenda igafata umwijima ikawufata buhoro iyo virusi yageze mu mubiri umuntu akabana nayo igihe kirekire nyuma ikazabyara ingaruka zituma umwijima wangirika wamara kwangirika ukabyara kanseri y'umwijima mbere y'uko igera kuri iyo kanseri ikaba yageze ku zindi ngaruka twita pirose cyangwa urushwima hanyuma bikarangiza bibaye urupfu ikaba ari indwara ishobora kumarana umuntu ashobora kumarana imyaka mirongo itatu kuzamura ayifite ibimenyetso bikagaragara iyo myaka mirongo itatu ishobora kwimara ibimenyetso bitaragaragara nta kimenyetso na kimwe urabona nyuma y'iyo myaka ikazagaragara ari uko wageze kuri bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu amaze kugera igihe kirekire kumarana igihe kirekire iyo ndwara ageze hafi y'urupfu iyo ndwara rero ikaba yandura cyane cyane mu bihugu byacu yandurira aho umwana aba avuka kuri mama we akayanduzwa na mama we iyo nyina ayirwaye akayanduza umwana ahandi ishobora kwandurira ni mu matembabuzi nko mu maraso umuntu uhawe amaraso yanduye umuntu ashobora kuyandura mu mibonano mpuzabitsina nk'uko agakoko gatera sida kandura cyangwa yindi yitwa hepatite c ni uko hanyuma no mu bindi bikoresho bishobora kuba byakwanduza bishobora gukomeretsa umuntu bavuga ko no mu macandwe bishoboka umuntu ashobora kuba yakanduriramo ariko si cyane cyane cyane mu bihugu byacu yandurira hariya aho umwana yanduzwa n'umubyeyi si impamvu ntavuze aho ahandi cyane ni ukubera ko iriya ndwara ishobora kuba yamara igihe gitoya mu mubiri w'umuntu ikaba ishobora kuba yakwivanamo kubera ko ubwirinzi bw'umuntu bushobora kuba bwayeribina bwayivanamo byoroshye cyane umuntu mukuru uvuga ngo abantu mirongo icyenda ku ijana by'abantu mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'abantu bakuru bandura iriya ndwara bashobora kuyivana mu bwiriza bw'umubiri buyivanamo byoroshye cyane mu gihe abana ubwo bwiriza bw'umubiri ntabwo bafite buhagije mirongo icyenda ku ijana by'abayandura bakomeza bakagera kuri karande yayo ikazakomezanya hanyuma ikazagira za ngaruka ishobora kuba yabyara urushwima kanseri no kuba yakwica umwana muri make rero navuga ko indwara y'umwijima mu magambo make ariyo ngiyo yego noneho nk'uko urabivuze uti hari uburyo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuyirinda abaganga mukunda kutubwira muti kwirinda biruta kwivuza iyi ndwara noneho mutubwire muri make uko umuntu yayirinda
kwirinda rero icya mbere ni ukwipimisha ukamenya aho uhagaze nagira ngo nshimire leta y'u rwanda kubera ko yashyizeho iyo gahunda y'uko abantu bashobora kuba bakwipimisha uwo ari we wese akaba ashobora kuba yakwipimisha akamenya aho ahagaze ku byerekeranye n'indwara y'umwijima wo mu bwego bwa hepatite b yasanga arwaye akaba yakurikiranwa ari ufata imiti akafata imiti ari utarafata imiti akamenya uburyo ashobora kuba yakwitwara ashobora no kuba yakwitwara mu bandi ahura nabo ubu rero icya mbere ni ukwisuzumisha umuntu akamenya uko ahagaze icya kabiri umuntu ashobora kuba yakora ni ukwirinda kumenya uwo muri kumwe niba ari uwo bakorana imibonano mpuzabitsina ukamenya uburyo ahagaze nawe uburyo umenya ko umuntu adashobora kuba yakwanduza ikindi ni kwa muganga kumenya ibikoresho batanga bakoresha kwa muganga ibikoresho byose bipimwe ibikoresho byose bisa neza nta kibazo gishobora kuba cyatera undi ntabwo bikibaho ntekereza ko bitakibaho kwa muganga ariko mbere hari igihe twaterwaga inshinge tukiri abana urushinge bakarwoza bisanzwe barangiza bakaruteza undi muntu icyo kintu gishobora kuba cyatuma umuntu ashobora kuba yakwandura atari ngombwa ibyo ntibikibaho kwa muganga ariko ntibibuza ko kwa magendu cyangwa mu bindi bihugu hari abantu bakoresha ibikoresho bakabisangira ibikoresho byo kwa muganga nk'izo zo kwitera inshinge nk'abitera inshinge bamwe bitera ibiyobyabwenge bitera inshinge akayisangira n'undi ibyo ngibyo rero turabyamagana bivana kuko bituma umuntu ashobora kuba yarwara hari rero abandi bakoresha ibikoresho bitandukanye inzembe ibikwasi mu giturage iwacu ibyo ngibyo kubisangira nabyo bishobora kuba byatuma ushobora kuba warwara iyo ndwara ibyo rero nabyo ubyirinze buri wese akagira agakoresho ke ashobora kuba yakoresha icyo gihe uba wirinze indwara y'umwijima hanyuma igihe urwaye igihe urwaye ukaba uri umugore ugiye kubyara kwa muganga kurikirana inama za muganga kuko muganga aragufasha iyo ugiye ku bitaro kuri santire de sante ku bitaro baguha inama bakanagufasha kuguha imiti ishobora kuba yatuma utanduza umwana cyane cyane ko ariho indwara y'umwijima wa hepatite b yandura cyane abagore batwite bayitera abana bawe igihe bavuka iyo rero washoboye gufata imiti iyo wakurikiranye inama yo kwa muganga biroroshye cyane ko ushobora kuba wakwirinda iyo ndwara mu kanya mwari mutubwiye ko hari ibimenyetso biza umuntu yaramaze kurwara mutubwire bimwe muri ibyo bimenyetso byakwereka umuntu ko afite indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa b muri make yego mu gihe cya mbere umuntu acyandura hari ibimenyetso bike ariko bimugaragara ku bantu bakeya bishobora kugaragara ariko bihita birangira muri ibyo bimenyetso hagaragaramo kuba umuntu ashobora kuba yagira umuriro umuntu ashobora kuba yacika intege akagira ikizirakanwa ikizibakanwa ikizibakanwa miseseme ego hanyuma umutwe ukaba ushobora kuba wamurya ibyo rero ni ibintu bishobora kumara igihe gitoya bikaba bishobora kuba byarangira iyo umuntu rero yageze kuri ya sitade yo kuba amaze igihe kirekire yirwara akaba yageze ku gihe cyo kuba ashobora kuba yagira siroze siroze ni navuga ngo ugiye gutangira kugira urushwima harimo ibimenyetso byinshi bishobora kuba byagira urushwima cyangwa yageze kuri kanseri icyo gihe n'ibimenyetso byayo bigaragara cyane kwa gucika intege kuragaruka umuriro ukaza ni uko hanyuma inda igatangira kubyimba kubera ko amazi aba yatangiye kuzura mu nda ni ukuvuga ngo umwijima ugenda wangirika uko umwijima ugenda wangirika buhoro buhoro niko uturemangingo tugize uwo mwijima tugenda dusa n'aho dusaza tukagenda tuvungagurika amara kuvungagurika tukabyara amazi ya mazi akagenda yiyakimira ajya mu nda ajya mu nda aba menshi cyane hanyuma inda ikuzura amazi ibyo bya bindi twita urushwima ni kuvuga ngo icyo gihe umuntu agaragaza cyane cyane agaragara cyane cyane yagaragaje rwa rushwima ariko akaba yatangiye kugaragara afite umwijima agira umuriro wa hato na hato ya sisiteme igiye kuza akaba adashobora kuba yarya neza ubwo ni ukuvuga ngo umwijima ntuba ukora neza kuko umwijima hari uburyo ukoramo tuzi gufasha umuntu kuba wakora igogora n'ibindi byinshi cyane umwijima ushobora kuba wakora hanyuma no kuba ushobora kuba warwanya indwara indwara zindi cyane ushobora kuba zamufata zikugirira aho ngaho ugasanga umuntu yatangiye kugira ibimenyetso by'indwara nyinshi ariko cyane cyane icyatangiye ari wa mutwe waje wa muriro waje noneho byagera igihe indi kuzura amazi kubera bimwe mani imaze kubabwira
reka ngushimire kuri ibyo bisobanuro muganga jean damascene makuza muduhaye noneho tujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza gusobanuza abandi nabo turabategereje mu duhe telefone zanyu tubashe kubageraho reka tubanze twakire marcel uranyumva
yego ndakumva neza ijana inyura neza wiriwe ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane kutwakira ndi kigali mu rwanda ngeze ikibazo amaze gusobanura ko iki ngiki asorejeho abaturage mu cyaro bakunze kwita urushwima biriya bintu bikunze gutwererwa abarozi nabona babyindira kuriya bati ni uburozi dore ko nabo nubwo wenda ibyo bakora atari byiza ariko hari igihe usanga baragowe hanyuma yavuze ibintu wenda bishobora kuba byatera ikibazo ariko aha ngaha nageze ikibazo muri iyi si yacu igezweho twita kugezweho dufite ibikoresho byinshi bitworohereza ubuzima kuko imibereho twabaho kera yarahindutse kera twatekaga ibishyimbo kuva mu gitondo kugera nimugoroba bitarashya uyu munsi inkovu zaraje zoroshya ubuzima ibi bintu twita iterambere ntabwo bishobora kuba nabyo byagira uruhare mu ntambaro y'uko yo kurwara k'umwijima kwiyungura ari n'ubwise biri hejuru cyane kuko amafunguro turi kurya uyu munsi kuva ku bihingwa byo mu butaka kugera ku bikorerwa mu nganda byose ni ibintu byongewemo izindi ntungamubiri z'ibyo bihingwa kugira ngo bijye byera vuba kandi byera ari byinshi mbese kubitubura bituburana ntibaza ese amafunguro dufata uyu munsi yizeye ku kigero kingana iki ku buryo nabwo atanga intandaro yo kurwara uyu mwijima hanyuma ikindi cya gatatu imiterere y'akazi abantu baba bakora hari abakora akazi katabafasha kubona uko bakora siporo wenda nk'abashoferi batwara amakamyo abatwara abagenzi muri rusange nanone hakaba hari abantu bakora akazi ariko ko mu nganda nanone bahura n'ibintu bitumuka cyane abo wenda bakora siporo yumvikana kuko baba bari gukangiza ubuzima bwa buri kanya ariko nabo muri ako kazi nubwo wenda aho siporo bakora harimo n'isike zo guhumeka ibintu bishobora gutuma bagira ibibazo byinshi byo kurwara wa mwijima abo bo bakwitwararika bati hanyuma icyo nsorezaho mazage twumvise ko ushobora kumara amezi atatu n'atanu mu masohoro y'umuntu cyangwa mu marira yo mu jisho hepatite yo ntabwo ishobora kuba yakwisha aho hantu noneho mu gihe ari mpuzabitsina n'umuntu uyirwaye ukaba wahita uyifata kandi nawe ukaba urayanduye ni ibyo nashaka kugubaza ngo adusobanurire urakoze cyane marcel muganga makuza mwamusubiza
yego urakoze cyane Eugenie arakoze materi ku bibazo byiza abajije reka mpere kuri icyo cya nyuma nk'uko maga ishobora kuba yakwandura iyo ikiza cyayo cyangwa sinavuga ngo ni ikiza cyayo kuko nayo ni indwara ni n'iyo ndwara ifite n'ibibazo kurusha hepatite b kuko yica abantu hafi mirongo icyenda ku ijana by'abayirwaye ariko na hepatite b nk'uko arabivuze ishobora kuba yamara igihe kirekire iyo umuntu atafashe imiti ngo wenda imiti ibe yavana virusi mu mubiri w'umuntu wayisanga mu masohoro nayo birashoboka nk'uko nabivuze mu mari ushobora kuyisangamo mu maraso ushobora kuyisangamo mu macani ushobora kuba wayisangamo ariko usanga ikigero cyayo kiri hasi ntabwo kiba kiri hejuru nk'uko wagisanga mu maraso cyane cyane mu maraso niho kiba kiri cyane iyo ikigero cyayo kiri ari cyinshi cyane umuntu niwe afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura iyo ari gikeya ibyago biba ari bikeya n'umubiri n'ubwirinzi bw'umubiri bushobora kuba bwayemena bwayivanamo byoroshye cyane bitandukanye rero na mariburu mariburu yo irandura cyane ikindi kandi ikaba yakwica cyane ugereranyije n'uko hepatite b ishobora kuba yabitera ibyo rero izo mpungenge zirahari ko abantu bashobora kuba bakwandura ariko izo mpungenge ntabwo ari nyinshi cyane ugereranyije n'uko umuntu ashobora kuba yakwandurira mu maraso cyane cyane ugereranyije n'aho hantu ikibazo cya kabiri yavugaga yavugaga ibintu byerekeranye no kuba umuntu ashobora kuba ukora mu nganda akaba ashobora kuba yahura n'imyanda imwe n'imwe avuga nko gutumuka nko ibisigazwa byo mu nganda cyangwa ibisigazwa by'ahandi hantu bishobora kuba byatuma umuntu ashobora kuba yarwara umwijima oya ntabwo bishobora kuba byatera umwijima ibyo bintu wenda bishobora kuba byatera izindi ndwara nka kanseri ya navuga yo mu bihaha cyangwa ahandi hantu wenda sinza kubivuga kubera ko ntari specialiste muri ibyo ngibyo ariko indwara y'umwijima ntabwo ishobora kuba yaterwa n'ibyo ngibyo mu bwoko bwa b avuze ahantu ishobora kuba yakwandura ni mu matembabuzi ni mu maraso cyane cyane kurusha muri ibyo ngibyo ariko umuntu urwaye ufite indwara y'umwijima cyangwa kugira ngo wirinde neza ni byiza ko ibyo bintu ushobora kuba wabyirinda cyangwa wiporoteja kuko iyo uri gukora akazi mu bihe ukora akazi hari uburyo bakubwira bati ugomba kwirinda ugomba kwirinda kugira ngo utaba wakwandura ibindi bintu cyangwa ukaba wagira ikibazo mu buzima bwawe hari amabwiriza y'akazi aba ari aho ngaho iyo uyubahirije rero unafasha ko umwijima wawe ushobora kuba wamera neza ukomeza kumera neza ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukaba udashobora kuba wahura n'izindi ndwara zishobora kuba zakunganira umwijima wa hepatite b noneho bigatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga yego ku bw'ibyo nasubiza n'ikibazo cya mbere wenda wavuga guti ibi bintu byo mu nganda turya cyangwa ibi bintu bahinduye kera twaryaga ibirayi byacu tukarya ibishyimbo byacu tukarya amatomati yacu kugeza ashyirwamo bya bintu bitubura yatagiyemo amafumbire tukarya ibintu biri natirere yego ni byiza ko umuntu arya ibintu biri natirere ni byiza ko umuntu arya ibintu bifite ubuziranenge ntekereza ko n'iyo fumbire bashyiramo abahanga baba babirebye bakareba ko nta kibazo ishobora kuba yateye ahubwo icyo twibandaho cyane cyane ni ukureba ese bya biryo turya bifite intungamubiri ese bya biryo turya turabirya mu rugero rwiza ushobora kurya ibiryo byinshi bigatuma umubyibuho wawe wiyongera bigatuma ushobora kuba wagira ibibazo runaka ibibazo runaka ni cya kintu cyose ukoze ukagikora mu rugero runini aho kurugira mu rugero rwiza ukabyibuha cyane ibiryo ibyo ari byo byose n'ibindi natireri utigeze ushyiramo iyo fumbire ubiriye cyane ukarenza urugero utangira kubyibuha ukawagira uti ukananirwa gukora siporo ibyo ngibyo ntibigutera umwijima ahubwo bishobora kuba byatuma wa mwijima wiyagarava ugenda wirukanka ugera kuri ya sitade y'urushwima ugera kuri ya sitade yo kuba umuntu ashobora kuba yarwara kanseri y'umwijima byihuse cyane ntabwo bitera umwijima ahubwo wariye ibiryo ukabirya nabi ntabwo mvuze ngo ni ibiryo bimwe byanyuze mu nganda ibiryo birimo amafumbire ni ibiryo ibyo ari byo byose wariye ukarenza urugero ugatangira kugera kuri cya kigero cyo kuba umuntu wagira wabyuha umubyibuho ukabije ugize umubyibuho ukabije ushobora kuba watuma umwijima wawe ugenda ukagira ibibazo ukaba ushobora kuba wasaza noneho bikagera kuri navuga kuri kanseri cyangwa kuri ushwima ariko aho cyane cyane ni wa muntu uyirwaye bivuga ngo umuntu urwaye umwijima urwaye indwara y'umwijima mu bwoko bwa hepatite bwe hari ibintu agomba kwitwararika kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza atongera kugira izindi ndwara cyangwa ibindi bibazo bituma wa mwijima we ugenda usaza noneho akazagera kuri ya sitade yo kuba yarwara ushwima cyangwa kuba yarwara kanseri byihuse cyane ndumva ibisubizo byabaye ibyo ngibyo birasobanutse niba hari ikindi yumva yari akeneye gusobanuza cyangwa se kitamunyuze cyangwa yumva hari ikintu kindi asigaje kumva yatubwira turacyahari turacyafite iminota ihagije n'abandi nabo mboneraho kubabwira ko baduha telefoni zabo kuko hari batwandikiye gusa batubwira ibyo batekereza ariko turabategereje kugira ngo nabo tubahe ijambo reka twakire inosa nduwimana inosa wiriwe
reka mwiriwe urahagana hehe
mu gisagara cya bucumbura mu kanyoshyi yego ufite ikibazo cyangwa n'ikiyumviro
ni ikibazo n'ikiyumviro yego bavuze ko iyo ndwara ihitana abantu benshi ku mwaka nkabaza ati none hariho imiti ihari yo gupfupfahaza cyangwa yo kwikingira iyo ndwara kugira bereke guhitana abo bantu cyangwa barakoze umuti ukingira dufate nk'urucanjo ukingira iyo ndwara kugira abantu ntibaze bapfa ari benshi cyangwa yoba yandukira cyangwa nk'umuntu yirinda gute kugira ntibandanye isinzikaza abantu ngaha ku isi nicyo kibazo n'icyiyumviro nari nzi
yewe urakoze inosa urimo kudukurikira kuri telefone ubu ngubu
cyangwa kuri telefone kuko ino ibucumbura amaradiyo ntiratangura ku ntirasamira nta kibazo reka ahubwo agusobanurire agusubiriremo bimwe yari yabivuze bijyanye no kwirinda ariko ashobora kongera akakubwira muri makeya muganga makuza mwumvise ibibazo bya inosa iyi twakomeje ku kibazo cyiza arakoze cyane inosa muvandimwe hari ikintu nari navuzeho avuzeho cyiza cyane cy'urukingo nicyo cyiza dufite kuri hepatite b dufite urukingo urukingo rushobora kuba rwarinda hepatite b mu gihe ku zindi virusi usanga ari ikibazo gikomeye cyane nk'agakoko gatera sida turabizi nta rukingo rugira hepatite c nta rukingo rugira ariko ikigo cyo kuri hepatite b dufite urukingo urwo rukingo rero rukaba rwarinjiye mu nkingo zisanzwe nko mu rwanda ntekereza no mu burundi ari uko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri urwo rukingo ruratangwa rugatangwa kuva ku mezi atandatu kuzamura umwana arubona kuri afite amezi atandatu ukazamura akaruhabwa inshuro eshatu ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rikaba rivuga ko ibyo bidahagije umuntu yagombye gukingirwa akivuka mu masaha makumyabiri n'ane umwana yagombye ko akivuka uwo ari we wese yagombye gukingirwa agahabwa urukingo rwa hepatite b ahenshi rero usanga leta zitarabona amafaranga kugira ngo dushyiremo zikore ibintu nk'ibyo ngibyo zitanga urwo rukingo ntekereza ko mu rwanda nigeze gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima twari turimo dushakisha uburyo twabona urwo rukingo kugira ngo dukingire ba bana tuba twasuzumye twakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo abantu bate kuba bakwandura babyara ariko hari igihe umuntu aza kubyara yihuse akaba ashobora kuba arwaye bitagaragaye ugasanga yanduje umwana we icyo gihe rero oms yabivuze nk'ibyo ngibyo umuntu akaba yabonye urukingo mu masaha makumyabiri n'ane uba ufite amahirwe menshi ya mirongo icyenda kugera mirongo icyenda na gatanu ku ijana k'umwana adashobora kuba yakwandura marigire ko nyina ashobora kuba arwaye ibi rero ni kimwe kimwe mu byo gukingira mu kibazo yari abajije icyo ni cyo gishobora kuba cyatuma umuntu adashobora kuba yarwara indwara y'umwijima cyo kuba yashobora kuba yakingirwa ikindi yavuzeho ni ibyerekeranye n'imiti imiti yego irahari iratangwa ariko ikibazo gihari ni uko imiti imiti ntabwo ivura ijana ku ijana ngo umuntu akire ni imiti yo guhabwa umuntu akayifata ikaba twibanire nk'uko umuntu urwaye agakoko gatera sida iyo yakarwaye akaba ashobora kuba yafata imiti icyo gihe ufata imiti ubuzima bwawe bwose na hepatite rero nayo ni uko iyo urwaye hepatite b ni ugufata imiti iyo ugeze igihe cyo gufata imiti uyifata ubuzima bwawe bwose ariko nkongeraho navuga ngo ariko icyo kintu acyumve neza inosa cyangwa n'abandi babyumve umuntu ufite agakoko gatera hepatite b ntabwo uwo ari we wese agomba gutangira imiti kuko hari igihe ushobora kuba wafata imiti nayo umuntu agenda afata ntabwo imiti ari myiza cyane ni myiza irafasha kurinda ariko nayo iba ifite ingaruka yayo ni ukuvuga ngo kugira ngo utangire imiti ya hepatite b abahanga cyangwa abaganga bagomba kureba bakubanza bareba niba umwijima wawe hari ikibazo ufite kuko umwijima uko ugenda usaza niho bareba ko bati uyu muntu agomba gutangira imiti yatangira imiti cyangwa bakareba ingano ya virisi iri mu mwijima yawe ntabwo iri mu maraso yawe ingano ya virisi iri mu maraso yawe iyo virisi zitangiye kuba nyinshi ni ukuvuga ngo n'umwijima uba utangiye kugenda ugira ibibazo utangiye kuba wagira ibibazo kuko washobora kuba wasaza icyo gihe rero barareba bakavuga bati iki gihe ni igihe cyo gutangira umwijima hari ingano ya virisi bavuga hari ikigero cy'umwijima indwara y'umwijima aho iba igeze bareba bakavuga bati uyu muntu yagombye gutangira imiti ariyo mpamvu nkubwira ngo niba warwaye jya kwa muganga bagusuzume barebe niba ugeze igihe cyo gutangira imiti niba ugeze igihe cyo gutangira imiti baguhe iyo miti yatwibandire uzayifate kugeza igihe wenda ubushakashatsi buzavumburira imiti izavura burundu yego none iyo miti muvuga iyo miti muvuga umuntu afata ubuzima bwe bwose niyo gufasha umwijima kubasha gukora akazi kawo noneho imiti yindi nta miti ihari batanga yagabanya iyo virusi igihe baramutse basanze yabaye nyinshi kugira ngo umwijima utazagera aho wangirika
iyo miti batanga ntabwo ari iyo gufasha umwijima n'iyo kwerimina virisi n'iyo kuvanamo virisi kugira ngo virisi idakomeza kuba yakororokana ikaba nyinshi cyane ikagera no ku mwijima ni ukuvuga ngo indiregiti iragenda igafasha umwijima ariko cyane cyane iyo miti iba itagatinga iba iri kureba virisi ni iyo kuvanamo virisi ntabwo ari iyo gufasha umwijima cyane ifasha umwijima komite ariko ntabwo iba igamije kugenda ngo ijye ku mwijima iba igamije kugenda gushaka izo virisi ngo izivanemo bivuze ko umuntu yagombye kwipimisha hakiri kare kugira ngo izo virusi zitiyongera noneho zikazagera aho zimutera ibibazo bituma afata umuti ubuzima bwose ya cyane rwose yego ntabwo nabivuga gutyo ntabwo nshobora kubivuga gutyo ahubwo wipimisha hakiri kare kugira ngo urebe ingano ya virisi uko zingana mu mubiri wawe nibasanga ari nyinshi cyane utangira imiti hakiri kare utaragera kuri rwa rwego rwa rwa rwa navuga ngo rwa complicationi aho umwijima washaje ngo ugere kuri siroze cyangwa we wagera kuri kanseri hakiri kare ko hari ingano hari aho ugera hari umuntu ushobora kubana na iyo virisi ubuzima bwe bwose atigeze afata imiti izo virisi ntiziyongere mu mubiri hari abantu b'inshuti zanjye tuziranye hari n'abaganga bamwe na bamwe bishobora gusanga barwaye bakayimarana igihe kirekire akaba yimaranye imyaka makumyabiri ariko ikaba itarigize izamuka akaba afite virisi buri gihe virisi magana atatu magana ane magana atanu igihumbi zikaba zishobora kuba twakwiyongera kuko oms ivuga ngo iyo bagupimyemo bagasanga ikigero cya virisi zigera ku bihumbi bibiri kuzamura hejuru icyo gihe niho ushobora kuba watangira imiti ariko iyo virisi zikiri ntoya zikiri nkeya mu mubiri wawe ntacyo zishobora kuba zatera umwijima wawe ku buryo ushobora kuba wakwangirika hari aho ntarimo kubisobanukirwa neza sinzi niba abandi baba barimo kubyumva izo virusi umuntu amaze gufata arimo arafata umuti kuki zidapfa kuki zitagabanuka iyo ufashe imiti ziragabanuka zirashyira mu mubiri nyuma y'umwaka iyo umwaka urangiye kongera kugupima cyangwa abaganga bakongera bakagupima iyo basanze izo virisi zitarashyize mu mubiri wawe icyo gihe ni ukuvuga ngo zitarashyize mu maraso yawe icyo gihe ni ukuvuga ngo umuti wawe ntabwo uba uri gukora cyangwa ntabwo uba ufata imiti neza ariko bivuze ngo nubwo ziba zashyize mu maraso yawe haba hakiri zimwe zihishe ahantu runaka ku buryo iyo miti iyo ihagaze nko ku gakoko gatera sida iyo miti iyo ihagaze za virisi zihishe ahantu zirongera zikagaruka zikongera zikororoka zikazamuka zikaba nyinshi cyane ariyo mpamvu umuntu agomba gufata imiti ubuzima bwe bwose
ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho nongere nsubire ku murongo wa telefone mu mbabare nabajije ibibazo ngira ngo dufatireho tubashe kurushaho gusobanukirwa twakire ivan ivan uratwumva neza
ndabumva ndabumva neza urahagana he
mberereye muri kongo kongo muri mu mujyi wa goma yego yego ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
mufite ikibazo mfite ikibazo ndetse n'inyongera yo kubaza muganga murakoze cyane kutumwereka kuri ikiganiro ndahera ku kibazo no raporo y'umuryango w'abibumbye ya oms watubwiye twasomye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bapfa n'abafatwa buri mwaka ariko ndashaka kubaza se aba bantu bapfa ko tutabonye yenda n'aborohewe n'aho umubare bo batangaje baba barorohewe mu uwo mwaka wose kandi nakurikiranye ibiganiro bya muganga yavuze yuko utwaye imiti hari virisi zigenda zigashira ese mwazishyiraga nta kigereranyo cy'abantu baba bafite yenda zaba zarashize mu mubiri bakaba batanga n'umubare ku isi ikindi kibazo mfite cya kabiri ni icyerekeye imirire hari ubwo usura n'umuntu urwaye iyo ndwara ya hepatite b kuko hariho nye hari ubwoko bwinshi ukamubaza akakubwira ko hari imirire ibiryo utagomba gukoresha nk'ibiryo by'amavuta bya foromaje za avoka n'ibindi n'ibindi ndabaza muganga se ibyo koko ni ukuri byongera byongera indwara cyane ku buryo ko yakuganza ikindi kibazo mfite nabaza muganga ni twe turi mu bihugu nk'ibi byajejwe n'intambara tutazi ibipimo twaza gufata nk'iyo miti twafata kugira ngo ipunguze kwabura kwa ziriya virisi ziba zitera iriya ndwara ni iyihe nama yatugira kugira ngo izi ndwara zitazatuzahaza ugasanga turapfuye kuko nayo dupfuye benshi bagira ngo ni amarozi ngo yararozwe ubu ushize inzu umuntu uherutse gupfa hano iwacu igoma yari yararwaye iyo siroze ariko benshi twavuze yuko ari amarozi hano muri afurika bitewe yuko tudafite ibyo bitaro byadupima ngo zirebe ukuntu uburwayi bimeze niyo nama yatugira mbese ibyo biryo ni ukuri nto twabirya biba by'amavuta n'ibyo nabazaga murakoze w'ikiganiro mwaturaritsemo urakoze cyane iva ibibazo ni byiza reka tuhe umwanya muganga amakuza abasobanurira
arakoze cyane abajije ibibazo byinshi cyane ariko byiza umuntu asobanukirwa neza yahereye cyane cyane kuri raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ku byerekeranye n'abantu bapfa ku byerekeranye n'abantu barwara ariko aravuga ati kuko iyo raporo itavuga ku byerekeranye n'abantu bakira cyangwa abantu boroherwa akenshi ntekereza ko mu byerekeranye n'ubushakashatsi cyangwa mu gutanga raporo abantu bavuga ibibi bishobora kuba byahaba kugira ngo abaturage babyumve neza ariko bitabujije ko haba hari byiza biriho bagenda boroherwa cyangwa bigenda bigabanuka yego iyo ugiye mu nk'abashakashatsi cyangwa abantu basoma cyane eugeni mukankusi ibyo yavuze atangira ikiganiro yabivuze ahereye ku bushakashatsi yagiyemo nawe ni ukuvuga ngo mbere y'uko aza muri iki kiganiro yagiye kubanza yasoma areba ibyo umuryango w'abibumbye utangaza ufite ubushobozi rero ukabisoma nawe urabibona ni ukuvuga ngo ariko iyo utabibonye kumva radiyo nayo iragufasha nk'ububaje nk'iki kibazo biragaragara ko ushaka gusobanukirwa yego iyo abantu benshi barwara iyi ndwara y'umwijima bagafata imiti mirongo icyenda na gatanu ku ijana iyo bayifashe neza mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'abafashe imiti ya virusi iragenda ikava mu mubiri ntiragenda ikava mu maraso ku buryo itongera gupfa kugaragaramo yego ari nabwo bushakashatsi nabwo twabukozeho ku bantu bafata imiti iwacu mu rwanda ese cya kigero kirahari koko yego twasanze mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'abantu bafata imiti bakayifata neza barorohewe nta kibazo bagize bakigeze izo ya virusi yagiye igashyira mu mubiri w'umuntu na oms rero iragaragaza ko abantu bafashe imiti neza hari imiti igezweho ubu ngubu abantu bafata akayifata ubuzima bwe bwose hejuru y'ikigero cya mirongo icyenda ku ijana ya virusi ishyira mu mubiri ni ukuvuga ngo iyo yashyize mu mubiri ni ukuvuga ngo nta mpungenge uba ufite nta n'ingaruka ishobora kuba yagutera icyo ni kimwe ikindi yavuze ikibazo yavuzeho ni icyerekeranye no kurya ngo ibintu by'amavuta ibintu birimo za avoka ni bya binavuze ngo ibintu byose uriye ukabirya mu rugero ruri hejuru rurenze byanze bikunze bigutera ikibazo bigutera ikibazo ibiryo ibyo ari byo byose warenze wariye bikagutera ukarenza urugero ugera kuri cya gihe cyo kubyibuha cyane ariko ntabwo bivuze ko avoka cyangwa amavuta ari mabi ni meza avoka ni nziza iyo wariye imbuto izo ari zo zose zigufasha kurwanya indwara zirimo indwara z'amaso zirimo ibindi bintu indwara kukurinda indwara izo ari zo zose ni ukuvuga ngo uwariye avoka neza nta kitwaye nta n'icyo ushobora kuba yagutera sinze aho ibyo bintu byavuye kuva kera ngitangira kumenya ubwenge numva wavuga ngo uriye avoka nyinshi bigutera no nta kigutera avoka nta kibazo igutera
uyiriye buri munsi simbabarire uyiriye buri munsi ntabwo byaba bibi ntabwo ari bibi rwose uriye buri munsi ukayirya mu rugero rwiza ntacyo bitwaye bavuga ko ifite amavuta meza ikibazo ni ukurenza urugero nk'uko uriye imikati ukayirenza urugero urabyibuha cyane uriye inyama nyinshi ukarenza urugero urabyibuha cyane ukarwara za gute unyoye arukoro akayoga kawe ukanyoye mu rugero nta kibazo kiba kirimo ariko iyo ukanyoye igihe kinini cyane inzoga iraza ikica umwijima wawe yego ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose ukirye mu rugero ukirye bisanzwe ariko nturenze urugero cyangwa ukivange niba unakirya ushyiremo ibindi bintu bishobora kuba byagufasha kuba wakwirinda ayo mavuta nko kuba wagira gute wakora siporo yego naho ntago ntago avoka ntago imirire iyo ari yo yose ishobora kuba yatuma umwijima wawe warwara cyangwa usaza urasaza kubera ko ibintu byose wabifashe mu rugero rurengeje
hari ndakeka impamvu yabivuze nanjye najyaga numva bavuga ngo umuntu ngo arwaye umwijima ngo bamukuye ku mavuta yaba ari muri urwo rwego avuga ati amavuta ese tuyarye cyangwa ntituyarye ko bavuga ko ari mabi bajyaga bavuga ko umuntu bamukura ku mavuta iyo arwaye umwijima yego icyo babivugaga kera ariko ubu ngubu ntekereza ko batabivuga gutya ahubwo barakubwira baturya indyo nziza ishobora kuba yagufasha kuba wakomeza kurwanya iyo ndwara yego icyo gihe rero utabyibushye cyane utarengeje urugero nk'umuntu rwose warwaye umwijima nk'uko warwara izindi ndwara warangiza ukaba ufite umubyibuho urengeje icyo gihe barakubwira bati gabanya gabanya ku mavuta kuko amavuta niyo suruse y'uko umuntu ashobora kuba yabyibuha cyane icyo gihe rero barakubwira bati yagabanya ariko utabyibushye cyane ngo urenze urugero icyo gihe nta mpamvu yo kukuboza amavuta ntacyo aba agutwaye
reka twongere twibutse abakunzi b'ijwi ry'amerika ko icyo kiganiro ari icyabo hanyuma nagira ngo nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko iki kiganiro ari icyabo dukeneye telefone zabo kugira ngo basobanuze igihe twabatumiriye inzobere impuguke mu bintu bitandukanye umwanya wabo rwose ndibaza ko byaba byiza bawukoresheje neza telefone rero zimwe ntabwo zirimo gucamo ariko kandi dukeneye n'izindi mukomeze muzohereze tubahamagare ye muganga jean damascene makuza hari ikibazo cya iva yarabajije icya nyuma kijyana n'inama mwabaha mwaha abantu bari mu bihugu aho badafite nk'ubushobozi bwo kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze yego nari ngikomeza kugisubiza ku kiri icyo kibazo cye cya nyuma ni ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije isi si ikibazo cy'umwijima gusa ni ikibazo n'ikibindi bibazo sinzi ejo bundi nari ndimo nsoma raporo ya hsr mu y'abantu bari barundi bari mu nkambi ya yo muri zo muri tanzania zimwe na zimwe bigaragara ko agakoko gatera virisi kabaye kenshi cyane virisi ya sida kabaye kenshi cyane kubera uburyo abantu babayeho kubera ko abantu batabona uburyo bipimisha cyane nk'uko ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu ntambara iyo umuntu ari mu nkambi ntabwo yitabwaho neza nk'ukuntu umuntu yagombye kuba ari mu rugo ahantu hari umutekano nta kibazo kirimo ibyo ni ukuvuga ngo turiharira abapolitisiye cyane cyane ngo barebe babyigeho niba intambara zivuyeho niba hagize amahoro ahantu hari amahoro byanze bikunze ni ukuvuga ngo ubuzima butangira kugenda neza ubwo rero turasaba ngo ababishinzwe bajye bagerageza barebe niba wenda abaturage bashobora kuba babaho neza intambara nta wifuza intambara kuko intambara irasenya ntabwo intambara ntabwo ifasha umuturage intambara ahubwo igira gute ituma ibyubatswe bisenyuka birimo n'ibyo ngibyo byerekeranye n'ubuzima serivisi zihabwa abantu bo kwa muganga ntabwo zihabwa neza abantu bari aho ngaho ariko ntekereza ko umuryango w'abibumbye hari uburyo wabitekerejeho ukareba ba bantu bari mu byago bari mu bibazo ni uburyo ushobora kuba wabafasha ubaha inkingo ubaha serivisi zimwe na zimwe zo kwa muganga ariko ntekereza ko ibyo babaha kenshi usanga ari iby'ibanze ntabwo babaha bya bindi birenzeho nko gupima iyo virisi ya hepatite b cyangwa virisi ya hepatite c ariko hari serivisi bahabwa zimwe na zimwe ni ukuvuga ngo hari imiryango mpuzamahanga ibafasha ishobora kuba yabaha ubwo bufasha bwo kubavura nubwo bitaba bihagije ariko baragerageza ntekereza ko umuryango w'abibumbye imiryango ifasha bagerageza gufasha abantu nk'abo ngabo ariko ngasaba ngo iyo yaba byashobokaga hakaba hari amahoro abantu bakabona izo serivisi uko bagomba kuzibona byaba byiza kurushaho
twibutse abatwumva ko iyi hari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho turimo kwibanda ku mwijima wo mu bwoko bwa hepatite ni b ni mu bwoko bwa b ndumva hepatite mu kirundi bavuga hari igitigu niba ntibeshye dusubire ku murongo wa telefone twakire desire turi kumwe desire bigira imana cyangwa hatunga imana ni desire nde
bikora imana desire bikora imana yego ikaze ku ijwi rya amerika urahagana hehe
ndi kigali mu rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo njyewe nambere nanze kubashimira ubutumwa mwadutumiye uyu munsi ku by'ibisobanuro byari ku ndwara ya hepatite tugiye ko yandura ndetse tugiye n'uko wayirinda ariko ndagira ngo nzaze kubazo k'amatsiko yego
ese umuntu watangiye gufata imiti ni ibiki yakwirinda wenda mu biribwa cyangwa se mu binyobwa
yego ni icyo kibazo cyo nyine wari ufite
yego urakoze cyane desire reka bagusubize
yego arakoze cyane desire ndamusuhuje ibyo yakwirinda ndumva nageze yagerageje kubivuga iyo uri gufata imiti nta kidasanzwe wakwirinda ariko nk'uko bisanzwe iyi miti ntabwo ijyana n'inzoga iyo unywa inzoga ukayivanga n'imiti icyo gihe ya miti yawe ntabwo ikora neza icyo cyane cyane nicyo umuntu avanaho usangira imiti ukayisangiza n'inzoga ibindi biryo bisanzwe urabirya rwose nta kibazo kirimo ukabirya neza ukabirya utarengeje urugero ugafata n'imiti yawe nta kibazo kiri aho ngaho ikibazo kiba gihari ni ugusangiza imiti n'inzoga kwifatisha inzoga iyo miti irapfa yego nicyo gicyo navugaho cyane
bivuze ko nubwo wavuze uti akayoga banyoyeho umuntu anyoyeho gake byaba ari nta kibazo byatera ariko kunywa nyinshi ni bibi ahangaha noneho umuntu ufata imiti ave ku areka inzoga yego rwose gufata imiti kuko ni imiti ufata buri munsi iyo miti ufata buri munsi iyo uvanze n'akayoga ibindi bindi umuti wawe ntabwo ukora uko uko bigomba yego
mu gihe dutegereje abandi bakunze b'ijwi rya amerika reka ubwo nkubaza akabazo wigeze kuvugaho kajyanye n'urukingo wavuze ko abana bahabwa urwo rukingo rwa hepatite b kuva muri bibiri hari na kabiri niba nibuka neza ku mezi atandatu bakaruhabwa inshuro eshatu ababyeyi abantu bakuru watubwiye ko umubyeyi ashobora kuruhabwa uruhabwa ni umubyeyi utwite cyangwa ugiye kubyara cyangwa n'abandi bantu bakuru bashobora kuruhabwa
abandi bantu bakuru bose bashobora kuba baruhabwa ariko ntabwo ari ikihutirwa cyane ntabwo ariyo piriyorite harya ko piriyorite mu kinyarwanda navuga ngo kubera ko navuze ngo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuvana iyo virisi mu mubiri w'umuntu ukora ukora ni ukuvuga ngo urukingo rwayo iyo ushobora kuba yahuye n'iyo virisi ishobora kuba wakora urukingo rwayo ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana urukingo cyane cyane ruharirwa ba bana bakiri batoya ariko bitavuze ngo ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura hepatite ni ukuvuga ngo mu rwanda hari abantu benshi twagiye tuyiha nk'umuntu ufite agakoko gatera sida kuko afite ubwirinzi bw'umubiri buri hasi cyane umuntu abantu bakora akazi navuga ngo ni akazi kikira bamwe bita indangamirwa indaya cyangwa abandi bantu bashobora kuba bari egisipoze cyangwa abandi bantu bakora kwa muganga bahura na virusi buri munsi buri munsi mu byo bakoramo bashobora kuba bakwandura abo bantu bari basabwa kuba bakingiwe ya virusi bivuga ngo ntabwo ari abagore batwite gusa n'abandi bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura agakoko ka hepatite b indwara mu mwijima wa hepatite b bashobora gukingirwa kandi icyo gihe twatanze urukingo murabizi muri bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu twakoze amakampanye menshi aho twasuzumaga tukanagenda dukingira dutanga urwo rukingo ntabwo ari ku bana gusa ahubwo n'abantu bakuru bashobora kuba baruhabwa ariko ku bantu bakuru ntabwo twabonye atari ngombwa kuruha abantu abo ari bo bose kubera ko bafite ubwirinzi buhagije ahubwo tureba ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ya hepatite b akaba aribo baba bashobora kuba bahabwa rwa rukingo byihuse cyane
reka tuguha akanya ko gusoma ku mazi twakubajije ibibazo byinshi cyane hanyuma ubwo tuze gukomeza mu kanya ariko reka twibutse abatwumva ko radiyo yanyu ijwi rya amerika ikomeje kubategurira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'amatora muzi ko umunsi nyirizina w'itora ari ejo ubwo rero turazakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'itora muri iki cyumweru cyose
radiyo ijwi ry'amerika imaze igihe ibagezaho inkuru n'ibisobanuro birambuye ku matora rusange azaba inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ni tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe gutaha ku munsi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda radiyo yanyu ijwi rya amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika rero muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi shoti waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri tubibutsa ariko ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi mu kiganiro muri isanga ikiganiro tubagezaho buri munsi uyu munsi twavuze ku bijyanye na indwara ya hepatite b umwijima wo mu bwoko bwa b turi kumwe na muganga jean damascene makuza yakoze mu bijyanye no kurwanya iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda ubu arimo gukarishya ubwenge arakora muri ariga muri kaminuza yo muri vancouver muri canada yakoze ubushakashatsi nagira ngo nabwo tuze kubugarukaho mu kanya muganga nk'uko nabivuze nkaba nongeye kubivuga mwakoze ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima wo mu bwoko bwa b mbere na mbere kuki mwahisemo gukora ubwo bushakashatsi kuri iyi ndwara ntimukore ku bundi bwoko bw'indwara z'umwijima nk'uko twabibonye ko hari izindi zitandukanye
yego murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza ngitangira gukora mu rwego rw'ubuzima nk'umuganga hari ikibazo nagiye mpura nabyo hari ibibazo nagiye mpura nabyo nabonaga abantu benshi barwaye nakoraga mu bintu byo kurwanya agakoko gatera sida ntangira gukora mu bitaro hakaba abantu tukagenda dufasha abantu kuko imiti yari ihari n'uburyo bwo kubasuzuma buhari turabafasha pe tubona bigeze ku rwego rwiza ariko tugahura n'abandi bantu benshi cyane bafite umwijima ubwoko indwara yo mu bwoko bw'umwijima bwa hepatite b kimwe na se icyo gihe ugasanga nta gishobora kuba wabamarira abenshi barapfaga kandi mu giturage nk'uko hari umuvandimwe wa bivuze ikibazo cye akavuga ko hari abantu benshi bapfaga bakavuga ko bishwe n'amarozi icyo gihe abantu benshi bagiye bicwa n'amarozi ukumva ko ari amarozi koko kandi yishwe n'iyo hepatite yo mu bwoko bwa b ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane icyo kintu rero cyankoze ahantu numva hari ikintu ushobora kuba nakoraho ngize amahirwe ntangira gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima ngira amahirwe abayobozi banjye baranyumva turafatanya tureba icyo twakora tuvugana na minisiteri na leta y'u rwanda yemera ifasha abantu itangira gusuzuma abantu gufasha kugura ibikoresho byo gusuzuma abantu tubona abaganga tubona abaforomo barahugurwa tubona amafaranga yo kuba twagura imiti n'ibikoresho biragurwa tumaze kubasuzuma rero no kuba batangira imiti ubwo byari ngombwa ko tureba ese serivisi bahabwa zo kwa muganga ni nziza kugira ngo ndebe icya kintu umuntu yari yariyemeje mbere niba waratekerezaga ko ba bantu bapfaga ese ba bantu baragabanutse ese serivisi bahabwa serivisi ni nziza ugereranyije n'izo bagombye guhabwa ese abantu bahabwa ubufasha bakabuhabwa neza ese hari ikigero cyiza bageraho barakira nk'uko bamwe bagiye babitubaza se hari abantu bagenda bakira ko batabivuga ibyo byose rero byatumye mvuga ntereka nkora ubwo bushakashatsi turebe niba bwa bufasha twatanze niba bwa bufasha leta y'u rwanda yatanze bwaragize icyo bumara ku baturage niyo mpamvu rero yabiteye yo kugira ngo turebe turebe niba ba bantu bapfaga ese baragabanutse ese ba bantu babaga bakeneye serivisi twaburaga icyo dufasha ubu ngubu ntabwo bakiriho yego ese izo serivisi bahabwa ntabazihabwa bakazitera inyoni bakabahabwa bakabona ayo mahirwe bakayatera inyoni ibyo byose kugira ngo tubirebe hanyuma turebe ko twakangura abantu batabifata neza cyangwa badafata izo serivisi neza leta iba yagennye kugira ngo babe bakanguka bajye kubifata babifate neza babone izo serivisi nk'uko bigomba kuko hari ababyifuza babibuze nk'uko umuvandimwe wo muri congo yabivugaga iwabo babuze kubera intambara ziri aho ngaho babuze serivisi zijyana n'iyo hepatite b cyangwa hepatite c ariko twebwe twagize ayo mahirwe ubwo rero nakoze ubwo bushakashatsi kugira ngo ndebe uko bimeze cyane cyane bikora kuri hepatite b kubera ko ari icyorezo ugereranyije n'izindi hepatite cyangwa n'agakoko gatera sida wenda byo byitaweho ahandi hantu ariko ugereranyije n'ahandi handi hepatite b mu bihugu byacu bya afurika niyo iri imbere niyo yica abantu benshi cyane nk'uko babivuze miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu by'abantu muri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri barapfuye bazira ntuza bazira hepatite b bazira ngo bazira kanseri y'umwijima yatewe na hepatite b buri mwaka dufite abantu benshi bagenda abantu nk'uko babivuze miliyoni bibiri n'ibihumbi magana abiri tukagira ibihumbi magana mirongo ine abo bose ikibazo gihari muri afurika nta bushobozi dufite nta leta akenshi ahantu henshi usanga leta zitabyitayeho ugasanga abantu bagera kwa muganga bari mu gihe cyo gupfa cyangwa bari muri sitade ya nyuma aho kugira ngo babe bakira ugasanga ni ibibazo cyane ubwo ni ukuvuga ngo rero twebwe tugaragaza uruhare rwacu nko mu rwanda tukerekana abantu abantu uko gusuzuma abantu uko serivisi zitangwa bishobora kuba byagira amahirwe yo kuba abantu bashobora kuba bakira n'ibindi bihugu bishobora kuba byarebera aho ngaho iyo mpamvu rero niyo yatumye nkora mwijima wo mu rwego rwa hepatite b kurusha uko nakora umwijima wo mu rwego rwa hepatite c cyangwa izindi ndwara
yego izo serivisi se mwatubwira muri make nka serivisi zitangwa izo arizo hari abashobora kuba batazi ko zinabaho zibahe bazifatira hehe ni buhe bwoko bwa serivisi bahabwa abantu bafite hepatite b
yego hari serivisi yo gupimwa iyo bita sikiriningi yo kureba niba umuntu ashobora kuba afite yarahuye n'iyo virisi yo mu bwoko bwa b iyo niyo ya mbere itangwa izo serivisi zitangwa ku bigo nderabuzima ibyo ari byo byose mu rwanda uwo ari we wese porogaramu ndashima ko porogaramu yabaye nini cyane leta yafashije porogaramu ikaba nini cyane ku buryo ujya kuri serivisi ujya kuri santire de sante cyangwa ku kigo nderabuzima bakaba bashobora kuba bagupima umwijima mu bwoko bwa hepatite b iyo niyo ya mbere iyo basanze ufite uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho iyo basanze warahuye n'uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho yo kureba mu maraso yawe bakareba ingano ya virisi kureba ingano ya virisi rero icyo biba bigamije nk'uko nabivuze ni ukugira ngo barebe niba ushobora kuba watangira imiti noneho barebe niba ushobora kuba wanakurikiranwa nta kibazo ufite hari n'igihe basanga iyo virisi ntayirimo bagupimye bwa mbere bagasanga iyo virisi irimo ariko bagupima ubwa kabiri bagasanga iyo virisi ntigaragara mu mubiri wawe ugasanga wenda umubiri wawe wayivanyemo umubiri wawe wayivanyemo ni ukugira ngo bakomfirime bamenye niba ufite iyo virisi ukomezanya nayo ariko niba iyo virisi inarimo koko ese ingano yayo iratuma utaba watangira imiti iyo ni serivisi ya kabiri yo kugupima kugira ngo bakomfirime banarebe koko niba ushoboye kuba wageze igihe cyo kuba watangira imiti serivisi ya gatatu iyo nayo itangirwa kuri santire de sante ni ukuvuga ngo baragupima nubwo bafata amaraso bakayohereza muri laboratwari ariko ayo maraso bayafatira kuri santire de sante bakayohereza kuri laboratwari zisanzwe ku bitaro noneho bakazabona ibisubizo ibisubizo bakazabwira abarwayi aho bageze hakaba serivisi yo gutanga ikirere ku bantu bageze igihe cyo gufata imiti umuntu uwo ari we wese wasanze afite virisi ziri mu rwego rwo hejuru cyangwa bapimye bagasanga umwijima we uri kugenda usaza buhoro buhoro wa muntu baravuga bati muganga arareba cyangwa umuforomo akareba akavuga ati uyu muntu twadesida kumushyira ku miti cyangwa uyu muntu twamukurikirana buri mezi atandatu cyangwa buri mezi atatu agenda agaruka tukareba uko ameze ubundi akadesida akavuga ati uyu muntu yatangira imiti iyo ni serivisi ya gatatu kuri ba bantu bafata imiti rero bantu bafata imiti bagomba kurebwa buri gihe bakareba niba bafata imiti neza ukuvuga ngo akenshi batangira buri mezi atandatu bagenda barebwa bakagupimira ibizamini bakareba niba virisi yawe yaratangiye kuva mu mubiri yaragenda ishyira mu mubiri cyangwa bakareba niba bakagupima bakareba niba ufata imiti neza niba ugenda ufata imiti neza ukomeza gukurikirana nk'uko nguko ubundi ukajya ugaruka buri mwaka iyo niyo serivisi ya nyuma rero yo gukurikiranwa gukurikiranwa kureba niba ya miti uyifata neza hanyuma ukagenda ufatirwa ibizamini kugira ngo barebe niba virisi igenda ishyira mu buzima igenda ishyira mu mubiri wawe izo serivisi rero navugaga zigenda zitangwa kandi zitangirwa hehe kuri santire do sante iwanyu zigatangirwa no ku bitaro aho ariho hose mbere cyari ikibazo gikomeye cyane kubera ko byatangirwaga ku bitaro ariko ubu ngubu byaramanutse byagiye mu giturage biri kuri santire rusange yego ndagushimiye cyane muganga jean damascene makuza kuri ibi bisobanuro muduhaye nshishikariza kandi n'abantu kwitabira izo serivisi nk'uko zihari ngashimira rero n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma n'abaduhamagaye kuva dutangira ikiganiro kugeza kirangira n'ibibazo byiza babajije ibisubizo byiza babonye mwakoze cyane reka mbasezere mbifuriza amahoro n'umunsi mwiza mwari kumwe kuri mikoro na eugenia mukankusi